turashimiye ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri kumwe twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze makuru kuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe diana nininahazwe mu gihugu c'u burundi bamwe mu bapfasoni bafata imiti yo gutandukanya ivyaro bavuga ko ibagiramuko ingaruka jewe ndabitinya kubera numva ko kenshi na kenshi ababigiye ko bashobora kugira ingaruka mbi narabitinye cane nkifise abana bane mugenzi wanje yarambwiye njeyo jewe naravyase nase ko vyaba bintera ingaruka mbi
uyu ni umwe mu bapfasoni bo mu ntara ya makamba iri mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi asigura ko yinubira iyo miti zimwe mu ngaruka abapfasoni makamba babwije rya amerika harimwo ko bacika intege ntibashobore no kuja kwa muganga nayo mu yagezweho hirya nino ku isi turukiya izotunganya inshuro ya kabiri y'amatora ya perezida w'ico gihugu uburusiya bwemeje ko hari abategetsi mu gisirikare ca afurika y'epfo bariko barabugendera turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu kidonido yano makuru yose tubafitiye amakuru yacu reka ndayugururane na mugenzi wanje geoffrey mutagoma atubwira ivya politiki yo muri turukiya aho ibiharuro vya mbere vy'amajwi vyavuye mu matora ya perezida w'ico gihugu yabaye ejo ku munsi wa mungu vyerekana ko bishobora kuba ngombwa ko habaho inshuro ya kabiri y'amatora perezida recep tayyip erdogan na kemal kilicdan baza mbere mu bahiganira intebe ya perezida wa turukiya bompi bakaba bavuga ko bizeye intsinzi geoffrey mutagoma Erdogan amaze imyaka makumyabiri ku butegetsi niwe mukuru w'igihugu muri Turkiya umaze igihe kirekire ku butegetsi kurusha abamubanjirije bose. Mu matora yabaye ejo ku cyumweru yabonye amajwi arenze yari yitezwe ariko ntiyashobora kuzuza mirongo itanu ku ijana akenewe. Nyuma y'ibarura ry'amajwi agera kuri mirongo cyenda n'icyenda n'ibice bine ku ijana Erdogan ari ku isonga n'amajwi mirongo ine n'icyenda n'ibice bine ku ijana mu gihe Kılıçdaroğlu bahanganye ari kuri mirongo ine n'atanu ku ijana nk'uko Ahmet Yaner ukuriye inama y'amatora muri Turkiya yabitangarije abanyamakuru. Gusa hari amajwi y'abatoye bari mu mahanga yari atarabarurwa. Biramutse bibaye ngombwa ko habaho icyiciro cya kabiri cy'amatora cyakorwa tariki makumyabiri n'umunani z'uku kwezi. ibiro ntaramakuru by'abanyamerika associated press byatangaje ko abantu barenga miliyoni mirongo itandatu n'enye ubariyemo n'abatuye mu mahanga ari bo bemerewe gutora gusa ababarirwa muri mirongo inani n'icyenda ku ijana muri bo nibo batoye yaba Erdogan cyangwa Kılıçdaroğlu bose bemera ko aya matora akomeye cyane mu mateka y'iki gihugu mu gihe ifaranga ryo muri Turkiya rimaze guta agaciro ku rugero rwa mirongo ine ku ijana abaturage baremerewe n'igiciro cyo hejuru cy'ibyo bakenera mu buzima bwabo bwa buri munsi ikibazo cy'ubukungu nicyo benshi mu matora bashyize imbere perezida Erdogan yahinduye imikorere y'inzego z'ubutegetsi muri iki gihugu ku buryo bumwemerera guca iteka nka perezida rikubahirizwa uko ryakabaye abamunenga bavuga ko kwigwizaho ububasha ari byo byatumye habaho ubukererwe mu gutabara mu gihe cy'umushitsi wasiraga icyo gihugu mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka ugahitana abantu bagera ku bihumbi mirongo itanu perezida Erdogan arabihakana
Geoffrey Mutagoma tugukengurukire uburusiya nabwo bwemeje ko hari abategetsi mu gisirikare ca Afrika y'Epfo bari mu rugendo i Moscow Fidel Niyongabo ibindi kuri no nkuru urwo rugendo rubaye iminsi mikeya inyuma y'uko abategetsi ba leta zunze ubumwe za amerika bagirije aba afurika y'epfo ko bahaye uburusi y'ibigwanisho mu munyegero liyotena general lawrence mbata niwe ayoboye umugwi w'abo basirikare muri urwo rugendo baganiye na bagenzi babo b'uburusiya ku bibazo bijanye no gufashanya mu vya gisirikare hamwe no guhanahana amakuru ku munsi wa kane w'indwi irangiye ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika ruben bridget yatangaje ko igihugu ciwe cemera ko ibigwanisho vyapakiwe mu bwato butwara imizigo bw'uburusiya bwari buhagaze mu kibanza c'igisirikare kigwanira mu mazi ca afurika y'epfo kiri mu gisagara ca cape town mu mwaka uheze perezida wa afurika y'epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko ico kibazo kiriko kiratohozwa ko bazogira ico bakivuze ko niyo igihe cagera leta ya Amerika yakiye neza ivyerekeye iryo tohoza afurika y'epfo yaranse kwiyamiriza ingwano yo muri Ukraine yakumiye uburusiya ku rubuga mpuzamakungu abategetsi ba afurika y'epfo batangaje ko bashaka kuguma ataruhande na rumwe bahengamiye ko mu ntambara muri Ukraine ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye perezida wa afurika y'epfo Cyril Ramaphosa yaravuganye ku telefone na perezida w'uburusiya Vladimir Putin uburusiya bwatangaje ko abo bategetsi bombi bumvikanye ku vyerekeye gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu vyabo
ijwi rya amerika tukivuga rero ku vyo uburusiya perezida wa ukraine, ukraine volodimir zelenski uno musi yari mu bwongereza mushikiranganje wa mbere w'ico gihugu rishi sunak yamwemereye kongereza imfashanyo y'ibigwanisho kugira ngo ukraine ishobore kwivuna vyoroshe uburusiya thomas kamirindi ubwongereza ni igihugu cya kane zelenski asuye muri iyi minsi itatu ishize yabanje kunyura mu butaliyani mu budage no mu bufaransa hose yagenzwaga no gusaba izindi ntwaro kandi hose barazimwemerera by'umwihariko ubwongereza nicyo gihugu cya mbere na mbere giteganya guha ukraine misile zirasa kure cyane kurenza kilometero 250 na drone zishobora kurasa kugera ku birometero 200 ubwongereza kandi bumaze guha imyitozo ku butaka bwabwo abasirikare ba ukraine ibihumbi 15 umuvugizi wa perezidansi y'uburusiya dimitri peskov yatangaje ko bakiriye nabi cyane inkunga ubwongereza buha ukraine ibi bihugu bine ubwongereza ubutaliyani ubudage n'ubufaransa zelenski asuye muri iyi minsi biri muri birindwi bya mbere bikize ku isi bigize icyo bita g7 mu gifaransa hamwe na leta zunze ubumwe za amerika kanada n'ubuyapani abakuru b'ibi bihugu bya g7 bazakora inama yabo isanzwe mu mujyi wa hiroshima mu buyapani kuva ku wa gatanu kugera ku cyumweru gitaha mu byo bazagarukaho harimo intambara y'uburusiya muri ukraine
shimire bagenzanje kuri ano makuru yose y'ijya nino ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza ayo n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese yacu ya youtube instagram facebook na twitter ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari tukaza kuyahera ku by'ubutungane bw'u rwanda ayo mu karere k'ibiyaga vya afurika binini umunyarwanda aimable karasira uzaramba aharanira agateka ka zina muntu yasubiye gusabirwa ibitaro bimwitaho by'umwihariko ku burwayi bwiwe bwo mu mutwe abaganga baremeza yuko aimable karasira afise uburwayi bwo mu mutwe hama iyo raporo ya muganga niyo mu bitaro vya ndera bivura uburwayi bwo mu mutwe mumenyesha amakuru y'ijwi rya amerika eric bagira ubusa yakurikiranye no nkuru bwana Aimable Karasira uzaramba yinjiye mu cyumba cy'urukiko rukuru mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe aboshye n'amapingu ku maboko afite amadosiye yifashisha aburana ndetse na bibiliya mu ntoki imiburanire ye ya none yongeye kurangwa n'amagambo akomeye yo kwibasira inzego zitandukanye icyo impande zombi zatinzeho cyane ni raporo ya muganga Arutiro Rukundo muremangingo w'indwara zo mu mutwe mu bitaro bya Ndera ni raporo impande zombi ziburana zitemeranyaho raporo ya muganga itangira igaruka ku mwirondoro wa karasira ikavuga ko yagizweho ingaruka zikomeye na jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane raporo umwanditsi yasomye mu ruhame yakozwe hagati y'itariki makumyabiri na zirindwi z'ukwezi kwa kane n'itariki enye z'uku kwezi kwa gatanu ni raporo ubwunganizi bwa karasira buvuga ko yakozwe na muganga uhagarariye abandi mu bitaro bya ndera bivura uburwayi bwo mu mutwe gusa muganga rukundo muremangingo avuga ko karasira akeneye guhabwa ibitaro akavurirwa kwa muganga yitabwaho n'abaganga batandukanye uyu muganga akavuga ko igihe yashakaga ko karasira yitabwaho n'abaganga yahise yikubita asohoka mu bitaro bya ndera n'amahane menshi umunyamategeko evode kayitana wunganira karasira akavuga ko no kuba yaranze ko abo baganga bamwitaho ubwabyo bigaragaza ko afite uburwayi bwo mu mutwe iyi raporo ya muganga rukundo muremangingo iyongera ku yakozwe mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe na muganga chantal murekatete wo mu bitaro bikuru bya kaminuza chuk igaragaza ko karasira ashobora kuvuga ibintu atatekereza yatekerejeho ariko uburwayi bwe butaramwambuye ububasha bwo gutekereza neza yaba karasira n'abamwunganira mu mategeko bavuga ko raporo ya muganga muremangingo yayikoranye ubwigenge n'ubwo ku mwuzo wa mbere bari bafite impungenge ko azayikora nabi urukiko rwabajije icyo bavuga ku kuba iyi raporo yarakozwe na muganga umwe kandi rwari rwarategetse ko karasira azasuzumwa n'abaganga batatu kayitana yavuze ko ibyo bifuzaga byose muganga yabisubije byari ukugaragaza niba koko arwaye mu mutwe aho uburwayi bwe bugeze niba akora ibintu atatekerejeho kandi buri gihe avuga ko kuba raporo igaragaza ko ahorana agahinda gakabije ndetse n'ubwoba akavuga amagambo akomeretsa ubundi anatukana byose bituruka ku burwayi bwe ahawe ijambo karasira yavuze ko icyamuteye gusohoka mu bitaro bya ndera ari uko yahabonye maneko ifite imbunda nto yo mu bwoko bwa masotera yavuze ko yajyanywe ndera bamurindisha abacungagereza bafite imbunda umucamanza amubajije niba hari icyo bimutwaye nk'umuntu ufunzwe karasira asubiza ko bigoye kuryamana n'umuntu azi ko ari umuhiga yabigeranije n'umuntu wacitse ku icumu waba ari gufashwa n'interahamwe ashingiye ku ngingo z'amategeko kayita n'umwunganira yasabye ko karasira yazagirwa umwere na cyane ko abaganga bamaze kugaragaza ko ari umurwayi wo mu mutwe uregwa asaba ko urukiko rwamufasha ntakomeze guhangayika ukwiheba ahorana muganga muri raporo ye avuga ko bituma karasira adashobora gutora agatotsi ku rundi ruhande ubushinjacyaha buvuga ko raporo ya muganga muremangingo rukundo ibogamiye kuri karasira buravuga ko yayikoze ari umwe kandi nta ndahiro ye igaragaraho bityo ko bihabanye n'iby'urukiko rwari rwategetse bwasabye ko iyo raporo yateshwa agaciro kandi muganga wayikoze ntazongere kugaragara mu itsinda rizavura karasira ubushinjacyaha burasaba ko karasira yazitabwaho n'abaganga baturuka mu bitaro bitandukanye karasira yatsa ijambo abwira inteko iburanisha mu magambo ye ati baba mwebwe baba abacungagereza zaba za maneko yewe n'ubushinjacyaha mwese muri bamwe mutandukanira ku myenda mwambara gusa umucamanza bwana antoine muhima yasabye abamwunganira ko bajya bamufasha akagira imyitwarire ikwiye mu rukiko ati nubwo harimo ibibazo by'uburwayi hari icyubahiro karasira agomba urukiko karasira yasabye kujya mu bwiherero avuye yabwira umucamanza ko ibivugirwa mu rukiko birushaho kumusunikira mu gukora ibyaha yahisemo kwisohokera ageze hanze y'icyumba cyaberagamo iburanisha abacungagereza bamushyira intebe yo kwicaraho arayanga ubundi arangwa n'amagambo menshi yiganjemo ibitutsi ku buryo amwe muri yo kuyasubiramo bigoye byarangiye baba abacamanza ubushinjacyaha n'ubwunganizi mu mategeko bashobewe basubika iburanisha evode kayita n'umwunganira avuga ko biganye mu cyahoze ari kaminuza nkuru y'u rwanda kandi ko karasira yarangwaga n'ikinyabupfura ko ahubwo ibyo ari gukora bishingiye ku burwayi bwe emabure karasira uzarambarirwa ibyaha byo guhakana no guha ishingiro jenoside gutangaza amakuru y'impuha no gukurura amacakubiri mu banyarwanda ibyaha bikomoka ku biganiro acishaga ku muyoboro wa youtube byose arabihakana akavuga ko atahakana jenoside yamugizeho ingaruka avuga ko icyo agamije ari ugushaka ko icyo yita ukuri kwajyahagaragara umucamanza azafata icyemezo ku wa gatatu w'iki cyumweru ehe wagira ubusa ijwi ry'amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu ntangurano makuru nari nababwiye ko bamwe mu bapfasoni bo mu ntara ya makamba yo mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko imiti yo gutandukanya imbyaro iri irabatera ingaruka zirimo gucika intege bamwe mu bavuganye n'ijwi rya amerika barinumbira iyo miti mu gusigura ko bahisemo gukoresha uburyo kama ariko kenshi ubwo buryo kama ntibwabahiriye imwe mu miryango imakamba irabyara kugera ku mwana wa munani inkuru y'ijwi ry'amerika yateguye iciye ku bakunzi bayo mu burundi reka muyisomerwe na mugenzi wacu desire hatungimana i kigali mu rwanda mu miryango itari mike mu ntara y'amakamba baracabyara gushika kuri minani ivyo bikaba mu bituma haba igwirirana ry'abantu muri iyo ntara nubwo abajejwe amagara y'abantu bagomba bahimiriza ko umuryango uvyara bushobora kurera mu ngaruka zimaze kandi kwibonekeza n'igwirirana ry'abantu bo mw'ibarabara n'abandi bagenda barasega ivyo bufungura harimwo no guheba ishuri kubera kubura ivyo gufungura mu miryango mu ntara y'amakamba bagereranya ko mirongo ibiri na gatanu kw'ijana aribo bakenyezi bonyene baja kwa muganga ngo bahabwe imiti yo kubakingira imbanyi batifuza bigatuma bakurikiza abana bakiri bato cyane abasigaye baratinya kujya ku buryo bwo gutandukanya imbyaro n'ubwo bitangwa ku buntu bafatira ku bagenzi canke ababanyi babo bagize ingaruka mbi bivuye ku miti yo gutandukanya imbyaro bafashe gucumika pitorine wo ku murago imakamba afise imyaka mirongo itatu n'umunani n'abana umunani jewe ndabitinya kubera numva ko kenshi na kenshi ababigiye ko bashobora kugira ingaruka mbi narabitinye cane nkifise abana bane mugenzi wanje yarambwiye njeyo jewe naravyase nase ko vyoba bintera ingaruka mbi kabura zoyide nawe nyene afise abana umunani yaragize ubwoba abonye abafata iyo miti ukungene bamererwa irya rindimuka ry'amaraso kurya gukakama kubyibuha cyane kurya huguma uja mu kwezi udakama nzobakenga odeta wewe yavyibonye ko mu kwezi kumwe nashaka kujyayo nk'inshuro zibiri kubera aho hagigene ntabyo nari nsanzwe menyereye njye ndavugana n'umufasha w'iwanje twubakanye ndavuga nti ibintu ntibikunda nje wako nguma ndi mu nzu ndiko ndava hateba nkanukira umuryango ico nigikunda yahavuye rero aja gukuza yakagegene bari bamushizemwo ariko muganga yagakuyemwo inyuma y'impari ndende muganga aranangora aranambwira ati none mwebwe n'ibintu abenegihugu mwishiramwo kugira ngo mwanke uburyo bwo kwa muganga ndavuga nti muganga ntibikunda ko jewe umpatiriza ku kintu mbona ko vyanse mu nyuma bakuyemwo ako kagigene ibiringo vyiwe vyasubiye gutungana arasama imbanyi acaja ku buryo kama ariko bayubahe nonowe yakoresheje uburyo bwo kwa muganga arashinga intahe ko bwamufashije jewe n'ukuri ndashima imana vyaranyoroheye kandi ubwa mbere nk'ibijako aho babigaya bakidoga bakavuga ngo bimeze nabi n'ukuri jewe nagiye kubyo hama bona biranyoroheye bimeze neza we mbere ahanura abandi kuja ku buryo kugira batandukanye ivyaro hanyuma baba abana baba abakenyezi bagira amagara meza ijwi rya amerika ryifuje kumenya ko kuvyara abana benshi bidatera ikibazo abavyeyi hageze kubarera Bucumi Kapitolina afise abana umunani yishura ati turabashoboye turiruka mugabo wanje akiruka nanje nkiruka turabareze ubwabo ubu hongeze mvuga ati imana nindi uhura ngezabo jewe hongeze hari igihe imana yobifasha mongera nkagezaba Ndayishimiye Maria ageze kuri Kabura wati nta buryo ndiko ndajako ndabafise kubarira mugabo urumva sinishoboye kanini mugabo nta mwana araja kuri bene gihugu ngo ariko ariba ni ukuri kenshi mu bisanzwe yego bavuga ati kwiyugaza utarahetse kugira ante ni bibi je n'ukuri bishobotse nzobavyara bo nyene bakuze nibazokurondera ubuzima mu gisata c'ubuganga baremeza ko iyo miti atangorana itera umukenyezi mu gihe bayimuhaye babanje kumupima uwo ni muganga nzoyikorera jonas ababukoresha nta ngaruka mbi babatera kubera n'uburyo buba bwarizwe n'ababizi n'ababishoboye hanyuma kugira ngo bagushyire kuri ubwo buryo urumva ko butandukanye babanza bakagupima bakaraba yuko muhuje hanyuma bakagushyira ku buryo bivanye n'ukuntu basanze umubiri wawe umeze amadini amwe amwe aratanguye nayo nyine guhimiriza abayoboke bayo kujya ku buryo pasitori musafiri celestin arongoye ishengero ubutumwa bwa kirisitu ati abaca abakirisitu babo kubera bagiye ku buryo bikaba biteye kubiri no kurondoka abantu bakuzura isi byanditswe muri bibiliya ni ukwihenda kuko amatongo yaraza rero kubera iyo mpamvu yo mu ijambo ry'imana baritahuye ukundi bica bituma baryapurika muri eglize bigatuma hari n'abo bokumva babikoze bakaca babaca niba bari mukuri ariko ku ivyariro vy'imakamba ryegukira ishengero katolika bo basigura gukoresha ubwo buryo kama ni kubera muri iryo shengero kuja ku buryo ari igicumuro Nestor Niyonsaba umwakirizi kuri iryo vyariro aremera ko mu kubukoresha ushobora kwihenda kwihenda ntivyobura ariko igihe umuntu baguma bibutsa bakamwigisha kenshi birashoboka ariko igihe kwihenda koko ntivyobura ariko usanga ari abantu bake cane rwose abantu baba babitahuye usanga bigenda neza ikindi gituma babwigisha cane ni uko atangaruka n'imwe ugira ku magara y'umukenyezi mu burundi bagereranya ko umuryango uvyara abana bari hagati ya batanu na batandatu mu mavuriro yose yo mu ntara y'amakamba abavyeyi barigishwa umugambi wo kwibaruka abo bashoboye kurera
desire hatungimana tugushimire kubona udusomeye iyo nkuru hanyuma rero nk'uko uhejeje kubyumvikanisha ko hari ikibazo cyo kurondoka ku badafata iyo miti ku bwinshi muri rusange abantu baba ku isi babandanya kwiyongera uko umwaka utashe hisunze ibiharuro by'ishamwe mpuzamakungu onu abantu baba ku isi um, baba ku isi muri iki gihe bagera ku miliyaridi umunani umugabane wa afurika muri rusange urimwo abantu bagera ku miliyaridi n'imiliyoni amajana ane na mirongo itandatu aho bose si ukuvuga yuko ari kubera ikibazo cyo kudatandukanya ibyara y'amajana ariko mu gihe abantu bandanya kwiyongera uburyo baba bafise bwo kwibeshaho mu bihugu bitari bike cane cane ibikenye ntibwongera ku rugero rumwe n'irihe sano mu vy'ukuri riri hagati y'igwirirana ry'abantu n'iterambere aka kabazo ni kamwe mu two mugenzi wacu fidela niyongabo yabajije professeur evariste ngayimpenda yigisha ivyerekeye irwirana ry'abantu kuri kaminuza université du lac tanganyika iri bujumbura mu burundi professeur ngayimpenda yatanguye avuga ku kungene ikibazo c'igwirana ry'abantu cifashe muri iki gihe kw'isi hose ikibazo c'igwirana ry'abantu gifise uko cifashe ku isi yose ariko gifise n'uko cifashe mu gihugu kimwe kimwe ubwaco duhereye ku isi izo miliyaridi umunani kumbure ntiziraba nyinshi cane baje ubutunzi isi ifise gushika uyu munsi ariko biba ingorane iyo ugiye mu gihugu kwaco kimwe hariho ibihugu bifite ingorane y'uko kumbure uyu munsi bifise abasaza benshi ugereranije n'abandi basigaye kubera ko batakibyara kuko uyu munsi ku isi hariho ibihugu bitari bike bitakirenza bize icyo bita mayene muri rusange bitakirenza nk'abana babiri mbere biri munsi hariho n'ibigeze ku mwana umwe nka za hong kong cyangwa za taiwan cyangwa no munsi mu bihugu bifite ibiharuro byabyo bishyika amajana abiri na mirongo ibiri na bitanu ijana na bitanu gusa n'iby'ubu birenza abana babiri n'igice kimwe ku mukenyezi afite hagati y'imyaka cumi n'itanu na mirongo itanu ni ukuvuga baciye ibaruka muri ibyo usanga hafi ijana na bitanu inusu yabyo mirongo ine na bitatu ni ibyo muri afurika uca wumva yuko muri afurika ariho hagisigaye umurindi ukomeye w'igwirana ry'abantu ariko ahandi mu bindi bice byo ku isi igwirana ry'abantu uretse igihugu kimwe kimwe cyo muri za aziya nka za bisawudite cyangwa muri aziya nyine nka afuganistan ibihugu bisigaye byose usanga umurindi wo kugwirirana utakiri munini ibyo bihugu rero bifite uwo murindi munini nibyo ubu nokwibaza yuko bifite ingorane zikomeye z'igwirana ry'abantu kuko abo bana bisaba kubaha ibyankenerwa kubagaburira kubagera aho biga kubavuza hanyuma ibyo ntibakura kandi naho batarakura hariho abari imbere yabo bakuze baronkera akazi baronkere burara ariko mu bihugu bindi bifise abatama benshi basekumbura ingorane z'ingene bubungabunga abo batama kuko burya umutama ugombye kumubungabunga ngo umufate neza hari uburyo bwinshi ibyo bihugu uburyo biba bufise ubwabo rero usanga rubuzi kubungabunga abatama n'ubuzi abantu benshi batirukira kandi abo batama nabo nawe bagifite ibimutunga atagishobora kubikoresha ubwiwe ataronse uwo abituma ngo abimutunganirize mwariko muravuga ko mu bihugu bikenye ibihugu biri mu nzira y'amajambere ariho hari uwo muvuduko munini w'imvyaro mu karere k'ibiyaga binini mubona ico kibazo cifashe gute mwariko muravuga ko vyibonekeza cane ku mugabane wa afurika iryo gwirirana ry'abantu mu karere k'ibiyaga binini ico kibazo mukibona mu karere k'ibiyaga binini icyo kibazo ntikifashe kumwe hose muri make turacyari mu bihugu bifise umuvuduko munini ufashe nk'uburundi ufashe nka kenya ufashe nk'u rwanda ariko ahanini uburundi kuko turacyari hejuru y'abana bane n'inusu ku mukenyezi akuze ariko nk'u rwanda rwegereye abana bane na kenya yegereye abana bane icyo nicyo cya mbere navuga icya kabiri ni uko turi mu karere mu by'ukuri karimwo abantu benshi ariko na cyane cyane bakaba bagwiriye mu rwanda no mu burundi tukongera tukaba mu karere ibisagara bidateye imbere cyane egome n'ibyo hariho ibihugu nka kenya nka tanzania uganda n'u rwanda biriko biriza buhoro buhoro ariko urabona nk'uburundi mu byerekeye iterambere ry'ibisagara turacyari kure cyane rero iki kibazo cy'iterambere ry'ibisagara ni ikibazo gikomeye cyane kubera iterambere ry'ibisagara risigura ibintu byinshi cyane birafite isano n'ingana abantu babayeho mu byerekeye kubaho neza amatara amabarabara amazi iterambere ry'imyuga bafitaniye kandi icyo bisana mu byerekeye kuronka kuronka akazi kuko ubu akazi ka none uretse kurimisha isuka kajyana n'iterambere ry'ibisagara kakajyana no kugwiza umuyaga nkuba kugwiza amabarabara n'amazi n'ibintu nk'ibyo muri make rero nuvuga yuko aka karere k'ibiyaga binini kakiri mu bihugu bifise ikibazo cy'igwirirana ry'abantu mugabo na cyane cyane icyo kibazo nkabona yuko gihanze uburundi gusumba mbere n'u rwanda cyangwa n'ubuganda mu burundi abanyagihugu bangana iki ko bariko baratwumviriza muri iki gihe mu burundi turimije rosansima bigenze neza ngo ibizoba vuba ariko ubu ngereranya yuko nta giharuro dufite tugeze nko ku miliyoni cumi na zibiri n'inusu ibyo ari byo byose ntituri munsi y'imiliyoni cumi na zibiri byongeye ntituri hejuru cyane y'imiliyoni cumi na zibiri n'inusu uwo mugabo ntubashizemwo n'abatakina mu gihugu kuva mu myaka ya vuba cyane nyuma y'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise claude hakizimana ufise ikibazo ubaza umutumire canke iciyumviro ushikiriza hari ikibazo ndamuramutsa mwaramutse murakoze ikibazo nashaka kubaza ni ukuntu muri afurika iwacu niko dufite ibibazo gusumba mu za erope hari mu bazungu twebwe turiga amashuri tukanaminuza anashima hanyuma tugaca dutangira ya mashuri twiga tukicara ngaho bamwe ugasanga mu ibarabara barabara bayingayi ukubura ibyo bakora bahari umwanya bashakatse bariko bahiga bakatwibaza tumbega none afurika yose birakenye ku buryo urwaruka rwayo rwatse ku mashure rudashobora kuronka ivyo rukora kuko bose usanga bariko bihuta kugenda ku mugabane w'uburayi bamwe kumva hari abakunda kugwa muri iraki mediterane hariya bariko barava bagiye ku mugabane w'uburayi ukasibaza tuna n'abanyafurika twaremewe guhwera canke twaremewe kurondera ubuzima nk'abandi tumenga turagowe leta zacu nazo irubakubwira ati ntabwo zihari ni ukwiga tukicara tukarindirira ngaho ivyo rero ikintu kiriko kirakorwa n'icyo murakoze murakoze mumwishure ngomba mbanze mpere kuko ukuntu usanga urwaruka rutari ruto ruhahaniye kury'uburaya ego nibyo kumbura biraryoshe kury'uburaya ariko benshi iyo bashitseyo basanga kumbure bitaryoshe kandi bitoroshe ko babiziga n'uko babibwiwe biriya bintu byo kwirukira iburaya birava ku kwihebura kubera ko akazi ari gake amahirwe yo gutera imbere ngaha muri afurika ari make ariko birava no ku byo bumva no ku byo babwirwa no ku byo basoma ngarutse rero ku kibazo nyezina mu by'ukuri icyo kibazo muri afurika kiriho ariko si afurika yose n'aho kumbura ari ibihugu byinshi byo muri afurika hari ibihugu bitari bike biriko birabyifatamo neza bigerageza kurondera imigambi mugabo ahanini muri afurika turafite ingeso y'uko cyane cyane bitaho gufata neza icyo nuvuga karasi politiki abatware abategetsi ugasanga bidutwara uburyo bwinshi hanyuma tukibagira yuko iterambere mu by'ukuri rihagaze ku guteza imbere ubuhinga n'abahinga kuko niyo haza hakava imigambi hakava akazi icyo ni kimwe icya kabiri muri afurika ntiturashobora gutunganya ibihugu byacu ku buryo turwanya biboneka ba kaboko hanyuma rero ugasanga uburyo bwari kujya mu iterambere ry'ibihugu n'abanyagihugu bugiye mu mifuko ya bamwe bamwe mbere kubera kenshi ari ayo baba bize ari ayo baba banyonoye ugasanga bagiye kuyanyiriza ahantu hatazwi n'iyo kumbura apfuye ugasanga amafaranga ahezeyo umuryango ntuzi iyo yayabitse ugasanga byanse ko agirira akamaro uwayize umuryango yarimwo ntagire n'akamaro igihugu hari n'aho uyakoresha nabi kubera ari amafaranga atakugoye kubera ari ayisahuye uyabonye gutyo ugasanga ntaca atumariye hariho n'ukwiga imigambi nabi ruvuye kuko kumbure batumviriza bikwiye abahinga ngo babahe ijambo kugira ngo bahanure abajejwe gufata ingingo ni ukuvuga abatware n'abakuru n'aba ni aya macakubiri yizigiye imitima y'abantu twiga mu miryango yacu tukiga no mu mashure imboneza zacu zimwe zimwe kubera ata kamaro zishobora kutumarira cyangwa kwimarira ugasanga ziriko zitwigisha kwankana kwanga uwundi kwanga mugenzi wawe nuko rero akabino ngaha duce tuba turabangirira ibiganiro byacu vy'uno mugoroba nshimire mwebwe mwari muduteze amatwi yakoze muhinga bw'ivyuma Engineer Cornelius mwari kumwe Diane Nahazwe nije mwari kumwe kuri micro Edir Rwema yarahagarikiye amakuru y'uno mugoroba kuzina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo muri mwo vyose ahanje turongera saa 8 n'iminota 30